Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwemu basuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya uburundi buremeza ko intambwe imaze guterwa yo kongera kugarukana umubano n'u rwanda idasubira inyuma nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u rwanda ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda uyu ni eveline butoyi umuvugizi wa perezidanse y'uburundi ni nyuma gato y'ibiganiro perezida evariste ndayishimiye yagiranye na minisitiri w'intebe w'u rwanda ejo kuwa kane i bujumbura itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike paul rusesabagina mu mahanga leta ya etiyopiya ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya tigre iri mu majyaruguru y'igihugu izo nkuru n'izindi ni mu kanya amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya etiyopiya ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya tigre iri mu majyaruguru y'gihugu amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters avuga ko leta ya etiyopiya ihakana ayo makuru yo ikavuga ko ikomeje kubaka ibikorwa remezo bizafasha iyo nkunga ahanini igizwe n'ibiribwa kugera kubo igenewe abonana n'intumwa zihagarariye ibihugu byazo muri etiyopiya minisitiri w'intebe wungirije demek mekanon yahakanye amakuru avuga ko igihugu cye gikoresha gushonjesha abaturage nk'imwe mu ntwaro y'intambara yavuze ko ayo makuru ari ibihuha bwana mekonon yabwiye abo badiplomati ko bamaze iminsi bagerageza gusana ibikorwa remezo birimo imihanda kugarura amashanyarazi ibikorwa by'itumanaho interineti na serivisi z'amabanki Reuters ivuga ko mbere gato y'uko umujyi wa Mekele wigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa TPLF biboneye ubwabo amakamyo mirongo itatu nane buri imwe yikoreye toni mirongo ine n'eshatu z'ibiribwa yahagaritswe mu mujyi wa Maitsebri wagenzurwaga n'ingabo za leta ya Ethiopia. Kuri wa gatanu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko imodoka zabo zongeye kwemererwa kugenda ariko ko bafite inzitizi nyinshi kugeza izo mfashanyo ku baturage bashonje pam irateganya kuba yagejeje izo mfashanyo ku baturage barenga ibihumbi mirongo ine mbere y'uko iki cyumweru kirangira abakozi bo mu buvuzi muri afurika y'epfo barakangisha kwitabaza urukiko mu gihe ubuke bw'abaganga burimo kugira ingaruka ku bikorwa byo kurwanya covid cumi n'icyenda ni inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi ishyirahamwe ry'abaganga muri afurika y'epfo ryari rikangishije kurega guverinoma mu rukiko kubera umubare w'abaganga barangiza amashuri badashobora kubona imirimo nubwo hari ubuke bw'abaganga muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ishyirahamwe sama ryavuze ko ari urukozasoni kubona mu nkubiri ya gatatu y'ubwandu abanyeshuri bo mu buvuzi bimenyereje akazi bakaba bararangije mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane bagitegereje ko guverinoma ibaha imyanya mu bitaro bya leta kugira ngo buzuze igihe cyabo cyo kwimenyereza ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters dukesha iyi nkuru byasabye umuvugizi wa departoma ishinzwe ubuzima kugira icyo abivugaho ntiyasubiza angelique kowetsi umuvugizi w'ishyirahamwe sama yabwiye Reuters kuri telefoni ko byagombaga kugera uyu munsi bose baramaze gushyirwa mu myanya yongeyeho ko ashobora gushaka icyemezo cy'urukiko igihe bitashoboka yavuze ko igihe kirimo kubashirana bitewe n'uko hakurikijwe igihe gisanzwe cyo kwimenyereza bagomba kuba babonye aho bazakorera bitarenze ukwezi kwa karindwi bitabaye bazicara mu rugo umwaka wose ubu afurika y'epfo irabarura abantu barenga ibihumbi cumi na bitandatu bashya bandura kovide cumi n'icyenda ku munsi ahanini biraterwa n'ubwoko bushya bwa virusi delta bwandura cyane no kubera ko hafi mirongo itanu ku ijana gusa by'abaturage aribo bamaze guhabwa byibura urukingo rumwe impungenge zikomeje kwiyongera ko mu gihugu cya afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga zirimo n'iza leta zunze ubumwe za amerika fideli niyo ngabo niwe waduteguriye inkuru umutegetsi ajejwe umutekano wa amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko inteko zose z'abanyamerika hamwe n'inteko z'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan zavuye mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere ca bagram naho hakiri izindi nteko zitaravanwa mu kindi kibanza ca gisirikare ku mugwa mukuru wa afghanistan kabul gukura inteko mu kibanza ca bagram birangije icese intambara yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya amerika mu kibanza ca gisirikare ca bagram niho igisirikare ca amerika cakwirikiranira ingwano yo mu kirere hamwe n'ibikorwa vy'inteko zose ziri muri afghanistan umutegetsi muri afghanistan yamenyesheje ko ico kibanza kizoshikirizwa icese leta y'ico gihugu mu birori bizoba ejo kuwa gatandatu abatarebane barashimiye izo nteko kuba zivuye muri ico gihugu umuvugizi w'abatalibani zabihula mujahid yatangaje ko ari intambwe nziza ko abanyaafghanistan bazoronka umutekano n'amahoro inyuma y'uko inteko zose zo mu mahanga zivuye mu gihugu yamara abandi banyaafghanistan barafise impungenge ku bijanye n'umutekano w'igihugu cabo abantu batari bake baravuye mu bice babamwo bimwe muri ivyo bice bikaba vyigaruriwe n'abatalibani
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru yacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari uburundi n'u rwanda byumvikanye ko bigiye guhagurukira gusubukura umubano umuvugizi wa perezidansi y'uburundi atangaza ko ibi byavugiwe mu mubonano mukuru w'igihugu cy'uburundi yagiranye na minisitiri w'intebe w'u rwanda wari uhagarariye igihugu cye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'icyenda uburundi bubonye ubwigenge ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru uri i kigali mu rwanda inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi burose intaye yo kwikukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciyeho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evelyn Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u rwanda ibyo akaba ari ibikorwa tutari duheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe baranumvikana yuko ibyo babayemwo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri ivyo bihe bibi vyaranze uburundi n'u rwanda vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwagirije u rwanda ko rwahaye indara impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi u rwanda nabwo rwagiriza uburundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu i bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u rwanda mu nyuma imipaka y'ibihugu vyompi irugagwa umuhinga yanonosoye ivya kahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka gerve nibigira abona ko ubu agacu katanguye kuba keza turabona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati y'impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo ibyo bihugu mu biganiro bashikiriza umunyeshamakuru canke abanyagihugu ico ni ikintu ciza co rwose haba ku barundi haba ku banyarwanda nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe nka dacibitoke kayanza ngozi kirundo eka na muyinga batakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bahagurirayo ibyo bakenera bo nyine no guhana abageni bakubakana ibyo byose byarahagaze bamwe muri abo banyagihugu abanyicibitoke mu ntango z'iyendwi bari biganijwe rya amerika agahombo bahagiriye bakifuza ko iyugururwa ry'imipaka ryonyaruka twarashobora utugori mu rwanda tugashobora utumanderena mu rwanda tukaronka utu dufaranga twabasha kuronka utudagara tw'abantu ngubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u rwanda na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugura bakagurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka no ku ruhande rw'u rwanda ni nk'uko nk'uko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka rusizi ahegereye umupaka wa ruhwa barezaga bakazana imyaka ino natwe ibyo dukene tukabizana hano twahakuraga amafaranga atari amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda sayize tuvugana nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hakurya gusa nanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze frakisiyo ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu Rwanda natandukanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri Burundi nubwo biri uko umuhinga mu bya kahise na politike avuga ko hari igihe amajambo ya politike adacajana n'ibikorwa mu kiringo ca vuba Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagurwa ry'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda sanzwe hariyo n'impunzi zahungiyeyo biba byoroshye rwose ko izo mpunzi zitaha hamwe muri abo baba bafise umwizero y'uko ibyo bahora babavuga ko ibyo bahora babagiriza bitakihari byuba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo ni uko imigendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi mu mwanya y'uko abandi bazoba bariko barashimishwa imigendanire mishasha yasekunagukwa mu butumire bwari bwahawe umukuru w'igihugu cy'u rwanda ijwi ry'amerika rifitiye ikopi yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi perezida paul kagame yishuye mugenzi we ati by'ukuri ni ikimenyetso cyiza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u rwanda n'u burundi mu kurangiza perezida w'u rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twembi tugiye kubandanya dukorana bya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanyi hagati y'ibihugu byacu bibiri piyeklaveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike paul rusesabagina mu ibaruwa bandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anton blinken baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka rusesabagina agakurwa muri gereza mu rwanda mugenzi wacu temistokle mutijima uri mu burengerazuba bw'u rwanda wasomye ibikubiye muri iyo baruwa aratugezaho iyi nkuru iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe mirongo ine n'umwe iributsa ko mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza paul rusesabagina muri amerika kongera guhura n'umuryango we abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko leta y'u rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga rusesabagina cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko leta y'u rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe ku biganiro agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kasho ka wenyine amasaha agera kuri makumyabiri n'atatu ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga bati benshi muri twe twahuye n'abo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u rwanda kagame umuyobozi wa kaminuza ya st mary i san antonio muri leta ya texas yagaragarije urwego fbi rushinzwe iperereza muri amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba leta y'u rwanda kuri iryo shuri ni nyuma y'aho abadiporomate ba leta y'u rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya rusesabagina bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya leta y'u rwanda byo gukomeza kubuza amahwemo abayinenga hirya no hino ku isi aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina akaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda abo bakavuga ko mu kibazo cya rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa by'ifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu gushaka uko rusesabagina yarekurwa dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa leta zunze ubumwe za amerika kugeza ubu izo ntumwa za rubanda muri amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo leta ya amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u rwanda bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda ni mu rubanza reganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi w'ejo uburundi bwizihije isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'icyenda bubonye ubwigenge ese iyi myaka mirongo itanu n'icyenda isiga iki uburundi intambwe yatewe ni iyihe ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi bose bagere ku bwigenge nyabwo ibyo n'ibindi mugenzi wacu frederic nkundikije yabiganiriyeho n'impuguke muri politike zirimo ambasaderi isidori mbayahaga inosabano na paul nkunzimana uyu nkunzimana aravuga ku byiza abona uburundi bwagezeho nyuma y'ubwigenge jewe nibaza yuko iyo umuntu avuze yuko uburundi bwarose ntayo kwikukira biragoye kumva mbese si no mu burundi gusa n'ibihugu byose byo muri afurika kuko usanga muri ibi bihe ibyo bihugu by'ukuri nta ntabwo kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi ku by'ukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira jewe ahubwo icyo nemera ni uko iyo bavuze nko muri ibi bihe kuba ari nko kwibuka ni ukwibuka ku by'ukuri kuko si isuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri kuko ibyo abanyagihugu barondera bahaguruka bashaka kwikukiranya ariko mugabo inyuma yaho ku by'ukuri ntibyabaye ntabwo turaba kwigaruka ko ukuntu byagiye biragenda by'ukuri nta kwikukira kuhari ariko muri ko mutubwira ko mu burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri afurika atakwikukira bafite muri iki gihe oya nta kwikukira kuhari na gatoyi n'akarorero ni uko inziryane zihari hose muri afurika haba mu burundi haba kongo haba hehe haba muri za mari haba iziya ntambara zose ziba mu bihugu bya cade hehe muri kondo d'afurike ingwane zihari umuntu yumva muri za mozambique n'ahandi izo zose bituma n'uko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga ni uko hajya ukwikukira ubwa mbere kuko n'ibya politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushinga umwe hitwa rero yize kuvuga yuko la politike ni concentre de l'economie ni ukuvuga yuko ipolitike ku by'ukuri ihagaze ku butunzi iyo rero atakwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo kikukira na gatoya egome icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasaderi isidoro mbayahaga nawe nyine agira icyo avuze ku byerekeye ibintu uburundi bushobora kuba bwararanguye muri iyi myaka mirongo itanu n'icyenda irangiye narivuze nti muri myaka mirongo itanu n'icyenda irangiye uburundi buhawe intaha yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko uburundi bwaje intaha yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'uko umenga kwawe kuri mugobotora kuva icyo gihe rero uburundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine badukira bufuri na buhoro abakoroni murabona yuko intaha yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera inzankano zagiye zirarirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abo bakoroni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi twibuke nayo kwikukira uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire buriko burerekana nyene yuko bwikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bwikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko uburundi buri mu nzira nziza cane cane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagararira ubwigenge bw'igihugu murashobora kutubwira kuduha nk'ivyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushinga paul ariko aravuga ati burya ukwikukira ahanini kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza ko idashikana mirongo ibiri urabona ko imbere yaho uburundi butigera bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi mirongo cyangwa cumi n'itandatu cumi n'icyenda urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu burundi ku buryo ndetse mubona n'uko haraheze igihe n'amatora murazi ko imbere yaho amatora acyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye n'ayo matora ntaba ego ndabona umurongo wa dr banu innocent banu umeze neza muri iki gihe muri aho innocent banu ahora neza murakomeye ngaho n'abandi asa turahobora murajyana
mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byaba byaranguwe n'uburundi mu myaka mirongo itanu n'icyenda irangiye buronse insinzi yo kwikukira
y'uburundi bwaranzwe mu myaka yose reka tubandanye n'abandi batumire turi kumwe ngaha iyi mbere y'uko tugaruka kuri mwebwe professeur paul nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo perezida w'uburundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu uh, ijambo rijanye n'iyo myaka mirongo itanu n'icenda irangiye urundi buronse intaye yo kwikukira ubukoroni ni ubwicanyi mu bundi mbere ni ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri afurika no mu yindi migabane y'isi uburundi bwarafutanye kandi cari igihugu cifashe cari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura n'ayo mahano uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ku burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha professeur paul nkunzimana ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make murivuga ko iki mu kanya gato ego murakoze ego amabi yarakoze n'ubu arakorwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nk'uko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku by'ukuri ku kuntu igihugu cyonyine kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu aditegereje ubutunzi bw'igihugu mu burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushyika uno munsi haba nk'ibyerekeye ikabama ukuntu byagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu burundi ubutare buhaye uko bungana umuntu akaraba iyo buja na cyane cyane uravye n'amantu uzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu rutana itaruzi igitega ibujumbura sakaza za cibitoke mu kirundo na ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ivyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko uburundi bwigeze ku by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi byaka ubutunzi ngira ngo nko mu umuntu araje imbere y'uko hashyirwa umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni amashyirahamwe menshi za onafa za verundi hariho amashyirahamwe menshi y'ubudandaji reka amashami atandukanye za wnc za unimake za epimabu reka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za sosumo icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe yaba n'amahanga nk'uko mubivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbaze na ambasaderi isidoro mbayehaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoroni
ijambo yashikirije nyiricyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera ni uko umukoroni atari bwateswe ngo ate ngo areke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushinga porojegiti aravuga ubwa kera nibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwenegihugu ntiyigere abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko nabivuga kare haraheze imyaka ikwira hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuza ko biba iby'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje mu minwa y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kugira umunyamahanga agire icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjira akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavurwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa ijambo rero yavuzeyo ni ijambo ryiza nta ni ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushigantahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza uh, mu kanya turaja ku munywanyi emmanuel ariko uh, professeur habano innocent mugiye namwe ico mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'uburundi eka uburundi bwaranguye muri rusangi uh, kuva buronse intsinzi yo kwikukira haraheze imyaka mirongo itanu n'icenda mu kanya gatoya cyane murakoze cyane mbere y'uko mvuga nishobora kujya tubaza imanza kuri munsi aho batumire naho uri numvise ibyo bavuze jewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byoba byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga ni uko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire uca ubona ibyo bashitse ko ibyo barondera igihe twariko turarondera kwikukira twabishyitse ko mu rwego rero kuvuga ko twabishyitse ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independance navuga ko ari si ukuvuga ko ari igihe cyacu tubonye na kugira ibintu byose bityo biba ni ibintu bya ni porosesi ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independance abarundi baracyayirondera muri abo baribuka independance icya mbere ikimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'uburundi ryurira bakarimanika no mu makungu mujye muraba igaruka y'ururembo rwa mbere ruranga igihugu cy'uburundi niyo muco mutora ko igihugu cy'uburundi cyitwa igihugu cy'uburundi kigatwarwa n'abarundi nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe